Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf olakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaanarraa majjiijaa barri 2016 keessummeessituun keessanarraa hanjaallannee gammadaatu.
akka mooltanaan sora halakeettu duwardhaa sanitti maa kooriyaan kaabaa niwukileer waraanaa keessumattu iyyuu bombii haayidiroojiin tokkosuun addunyaa keessumattu bulchoota addunyaa hedduu dheekkamsiisuu jirti mataa oduu keessa tokko.
hiriirri mormii oromiyaa keessaa itti fufee jira oduu booda gabaasaalee adda addaa qabna tarkaanfii oromiyaa keessatti fudhatamu sodaachuudhaan gara keeniyaatti barattoonni dheessan har'a mana murtiitti dhiyaachuutu irra ture ituun ta'in hafe maaltu ta'e gabaasa naayiroobii irraa nu dhaqqabe qabna maraafuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara soraatti deebinu.
mootummaan kooriyaa kaabaa bombii haayidiroojiinii hojjetee humna isaa ilaallachuuf tokkofate bombiin haayidiroojiinii bombii addunyaan akka hin hojjetamne irratti waliigaltee dhoortelle bulchooti addunyaa hujiin kooriyaa kaabaa tuninii seer malee jechuun ittiin gammanne akka televezyiinii kooriyaa kaabaa irratti dubbifametti mootummaan isaanii waan hamtuuf irraa dhowwuuf humnuu fi jabeeffachuu fi hojii tan hojjete keessumattuu yuunaayitid isteetsi irraa jechuudha. bulchaan kooriyaa kaabaa kiim joong uung ji'aan duratti mootummaan isaanii bombii haayidiroojiinii hojjechuutti jira jechuun labse bombiin tunin bombii atoomikiillee illee caala humni qabdu yuunaayitid isteetii fi bulchootii addunyaa gugurdoon ammoo hojiin akkanaa tun seer malee jedhanii guddootti dheekkamuu jiran biyyoolaa kooriyaa kaabaa tataat kooriyaan kibbaa ammoo humnaa fi amala bombii haayidiroojiinii taa kooriyaa kaabaa tan ilaalteetiin shakkiin laalte bombiin tunin haayidiroojiiniin fakkaattuu jechuun keessumattuu iyyuu basaastotii mootummaa isaanii dubbachuu jiran. kooriyaan kaabaa asiin duralleet marroo sadii bar 2006 bar 2009 fi bar 2013 bombii nukleeraa hojjatte tokkofatteetiin humnis ilaallatte tan irratti addunyaan kooriyaa kaabaa waan hedduun adaba baate. Iraanii fi Saawud Areebiyaan waan hedduu irratti wal dhabuu jiran Raashiyaan ammoo waldhab kan jidduu seentee araarsuu fi fala dhahuu jirti. Waldhabi kun eegii Saawudiin sheekii beekama amantii Islaamaa Dameeshaati Niimir Alniimir walumatti isaa fi nama afurtamii torba seer shariyaatiin adabee jedheetiin adabaa jedhee balleessatti muree gogorraa'een duubdufte. Akka bulchootii Raashiyaa jedhanti mootummaan isaanii ministeerota haajaalaa biyyi lamaanii ofitti yaameetiin marii teessisuuf qophii jira. Nami hedduun Raashiyaan biyyoota tana araarsuu fi fal guddaa qabaachuu dandeettii jechuun dubbachuu jira. akka bulchootii awurooppaa jedhanitti hojjattooti isaanii reeffi nam soddomii jaha caalook haagi tokko ijoolleelleen keessa jiran bisaan keessa guuran reeffi kun doonii daarii tarkiitti gargal keessa argam fulaan doonii tun itti gargale daarii giriik doolaa lesbos jedham keessa kadhuma malee nama kudhanii lamatti afaan balaati baasan namni kun doonii hagamii yaabbatee akka dhufu ammatti beekuu baatanillee bulchootii biyyi sun akka jedhanitti gar doonii lama caaluyyuu danda'a. jarmanitti akka bulchootii isaanii jedhanitti bar 2015 bar dabr jechuu keessa nama miliyoon 11 ta'utti baqateetiin daarii biyyi tanaa akka baqataa ta'eetiin seene naannoo sun galmaa illee jara kan keessaa baqattooti 426 fi 468 nama waraan siiriyaa baqateetiin dhuf siiriyaan biyya mootummaa walirraa fudhachuu fi ummati akka malee irraa waladuu jiru nam 200 caalaatti nam 200 hedduu dhumate miliyoon hedduutti ammoo baqateetiin ba'e nami hagi guddaan kaammata akkana Jarmanitti baqachuu jiru kun kaan kaa waraan Afgaanistaanii fi Iraan baqateetiin dhufe. Nami Jarmanitti baqat habar 2014 yoo walti laalana harka hedduun caaluu jirtam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yemenitti bulchaan godin Adan diqquma balaa irraa dandamate diqqum lubbuu iyyuu hin bahin makiina isaa is baatee deemuu ni jiru makiina dhibii irraa bombiin itti tokkaateetiin taatullee inni nagumaan jala bahullee waardiyaa isaa keessaa hedduutti mammadaa'e. bulchaan godin kana adiraawus alzaabudii asiin duralleetti rakkina kana keessi dhufu keessumattuu iyyuu nami is waliin mammadaa is waliin is waardiyaa isa ta'e hedduutti eegaa ture ammatti nami bala kanaaf itti gaafatamu fudhate jiraachuu baatullee milishootii isis armaan duralleetti bulchaa godin aadan jeffer sa'aadi bombiin ijjeesuu isaanii beekama keessumattuu iyyuu waraanii kunin bombiin har'aatuun eegii isiin dhufte eegii aadan keessatti milishoota waraana yemanii fi yemen gam tokkoon kutachuu fedhan irratti wal dhabaniin duuba. dhumirratti ammoo gabayaan addunyaa har'a akka malee gad bu'aa deemti gabayaa tana waan lama kasaarsise tokko dinagdeen chaayinaa kasaaruu isii lammeessu ammoo kooriyaan kaabaa nukleer waraanaallee tacaalchu hidroojiin bombii yookaan bombii hidroojiinii tokkos ta'e addunyaa hedduu waan rifachiifteef yookaan gabayaa addunyaallee gad buufte gabayaan addunyaa gad bu'uun tun yuunaayitid isteet keessa gabayaa addunyaa ta'an niiyork jedhu tokkoon gad buufte ta'aa awurooppaallee akkanuma diqqeessite gamkaaniin ammoo jaappaanii fi hongi koongilleen gabayaan isaanii gara harka tokkootiin irraa gad buutu taatullee ta shangaay xiqqaattullee wayyaa qabdi harka lamaaf qabxii sadii ol baateef torbaan dabre keessallee gan haararralleetti gabayaan addunyaa tun akkanuma ol baa akkanuma gad bu'aa deemte oduu namaaf qabnu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haala yeroo ammaa oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhiyeessuudhaan dilbata darbe keeniyaa kaabaa marsaabeet barattoonni seenan to'annaa jala ooluu isaanii fi dhimmi isaanii silaa har'a mana murtiitti dhiyaachuuf ture garuu hin ta'in hafe jedha galmoo daawit naayiroobiirra kuno.
mirga baqattoota kooluu barbaacha dhufan kanaa eegsisuuf dhaabbanni baqataa UNHCR damee keeniyaa gidduu galuudhaan turteen torbee tokko akka dhimma kanaaf laatamu gochuu isaa dubbii himaan UNHCR damee keeniyaa duukin mo'anchaa raadiyoo VOA'n himaniiru.
dhimma kana hanga torban dhufuutti akka tursan kan gaafanneef haala jiru sirriitti qoranne abukaatoo rfk ka jedhamu ka garee mirga baqattootaa fi dhaabbatu abukaatoo jaraa gamasitti erguu fi kan kanaafis qophii godhuuf torban tokko nu gaafataa jedhan.
waa'ee dhuma torbee darbe baqattoota Itoophiyaa 25 Keeniyaan dabarsitee immigireeshinii Itoophiyaaf laatte ilaalchisuunis mootummaa Keeniyaatti waajjira dhimma baqattootaa DRA gaafannee kan turre yoo ta'u dhimma kana ilaalchisuun oduu himan waajjirichaa Estel Nyaalee waa'ee waan kanaa yeroof yaada isiniif kennuu hin danda'u jedhan haa ta'uyyuu malee waajjirichi yaada dhaabbata baqataa UNHCR damee Keeniyaaf kenneen haaleetu jira.
haala kana mirkaneeffachuuf aangoota mootummaa wajjin dubbannee ture garuu dhugaa mitii nuun jedhan nuti immoo odeeffannoo mootummaa irratti hundoofnee jirra dhugaa jiru baruuf odeeffannoo kanarratti yaaliin keenya itti fufa garuu deebiin jalqabaa mootummaa keeniyaa irraa argame kun takkaa hin taane ka jedhu jedhan dargaggoonni oromoo 23 keeniyaa seenuuf yeroo jedhan qabamuu isaanii fi dhamuu isaanii garuu ni beennaa jedhaniiru.
waa'ee baqattoota to'annoo jala jiran kanaas irra deebiidhaan bakka bu'aa hawaasa oromoo naayiroobii obbo Shaggaa Raddoo gaafanne haga yoonaa namoota qabamanii jiran eenyummaa isaanii adda baafachuuf yaallus hin dandeenye darbees waan isaan keessa jiran erga isaan to'annoo jala yoolanii quba hin qabnu jechuun raadiyoon VOA himaniiru lakkoofsi baqattootaa 41 duraan qabaman jedhaman ilaalchise UNHCR 28 qofaa jedha akkamitti akkas gargar ta'e jennee yoo isaan gaafannu naannoo sana dhaabbileen mirgoota namaaf falman hedduu waan hin jirreef ofirrallee isaan deebisuu danda'u akkuma warra kaanii jechuun nuuf deebisan. dabalataanis obbo Shaggaan hawaasni addunyaa fi dhaabbanni mirga baqataaf dhaabbatu hundi waa'ee dhiittaa mirga baqataa keessumaa naannoo marsabeetitti ga'aa jiru dhaabsuuf akka birmatu gaafatanii jiran gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobiirraa.
amma nu biraa walakkeessa guyyaarra daqiiqaa afurtama darbeeraa biyya ammoo galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtama. maaster pilaaniin magaalaa finfinnee haaqamu kanneen hidhaman hayikaman kanneen ajjeefamaniif mootummaan itti gaafatama haa fudhatu jechuudhaan walakkeessa baatii sadaasaa kaasee mormiin oromiyaa keessatti gaggeeffamu har'as magaalaalee adda addaa keessatti itti fufee jira paartiileen mormituu akka jedhanitti namoota dhibba tokko caalantu haga ammaatti ajjeefame. hiriira godina harargee dhihaa magaalaa hirnaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen jiraataa namoon haasofsiise ka jedhaniin jalqabna.
Magaalaa hirnaa keessa haala ijoolleen hiriira nagaa boo'isiitiin rakkinni baay'ee mudataa jira. Karaan dildilaa hundi cufamee jira. Biyyootti guutuu keessa magaalaan hundi cufamee jira. Akkasumas namni hidhamee ambulaansiin ammallee nu biraan dabaraa jira. baay'ee rasaasa naqaa jiranii dildila meeqootti illee harca gaaraa naqanii jiran ijoollee odoo hareeni maasitti illee waraanni wayyaaleedha jechuun adbaabataa fi federaalaa jira akkasumatti waraana agaazii ammaan tana galchee jira hawaasa ka namni illee dabaruu hin dandeenye mana mana namaa dhaqaatii ituma jiranii ganda ganda keessa seenii jiranii kan adda dhaabbatuuniti ittuma fufee jira jechuudha.
Akkamitti jalqabame? Har'a ganamaa ka jalqabame?
Ee har'a ganama jalqabame toora isaa sadii cinaa irraa eegaleeti. Hanga ammatti haala addaatiin itti fufee jira. Karaan guututti cufaadha. Makiinaan karaa Finfinnee fi sassaawa Finfinnee deebi'aa jira. Kan hara irraa dhufee tokko kan dabru hin jiru jechuudha.
Barattoota moo ka jalqabe? Eenyu jalqabe hiriiricha?
Barattoonnis keessuma jiran hawaasnis daldalaanis ijoolleen odaa akka jirtutti dildilameetoti irraayis yeroo tanaas guyyaa safti irraa eegalee hanga guyyaa isniina ganamatti itti fufee ture kana duraa ijoollee rakkataa fudhaatiin eegalee ture wanti kun ammallee itti fufee jira ijoollee odaatii fi dildilameettoti.
Ijoollee kamiin jalqabame naan jette?
Ijoollee rakkataa furaa zeeroo handi keessaanii guyyaa sadiif itti fufeetiin kalee jidduu oolaniituma har'aan tana haala addaatiin gaggeeffamaa jira kaarraa gonfaan. warrimaan harargee lixaam aanaa colloo gamana siqaa jiranii ammallee dhukaasnaa siqaa jira. Aanaa colloo keessa warra jiran guutuuti kan dildilameetoo akkasumas odaa bal'inaa irraa walitti qabamanii jira. Rakkataa furaa akkasumas hundi isaanii warrumaa aanaa colloo guutuutti kan irratti hirmaatan jechuudha.
Maal inni gaaffiin isaan gaafataa jiran hiriira kanarratti?
Gaaffiin isaan gaafataa jiran maastar pilaaniin nurra haa dhaabbatu. barattoonni keenya kan du'aa jiran du'aa irraa anurra hafanii gumaan barattoota oromoo akka nama tokkotti haanu ilaalamu akkasumas baqqala garbaa haanu gallakkifamu mirga eenyummaa keenya nu kabajamu kan jedhu.
Karaa eenyutu cufe? Eessa eessatti cufame? Karaan eenyutu cufe?
Hawaasaa cufee karaa hawaasni cufee jira karaa Hararii irraa karaa Dirreedhaa seenuus Dirreedhaa irraa karaa Finfinnee deemuus ka Finfinnee irraa karaa Dirreedhaa deemuus akkan seenne godhanii cufanii jiran.
humni mootummaa akkamitti seenuu danda'eere?
Humni mootummaa kan duraan biyya keessa jiru kalee malee kana dura durumaanuu itti fufee ture guyyaa saftirraa hanga guyyaa isniinaatti isaanis magaalaa masaraa turan amma deebi'anii as seenanii jiran ijoollee dildilameettoo kan karaa hirnaa naqu bittinneessanii gara gaaraa naquuni karaa magaalaa seenuu danda'an. Dhukaasa qawweetii fayyadamaa jiran sanumaa haara ilmaan nama keessaa baasuu boombii diimaa tokko galakkisaa jiran kan haala malee nama miidhu jechuudha.
Kanarratti namni miidhame jira gammaatti kan beekame.
Hanga ammaatti hin beekamu gana ammallee ambulaansiin baay'ee nama fiigaa jirti. Namni miidhamu isaa namni dhaamee isaa akka jirutti wanni jaa hanga ammaatti waan na dhaqabee.
Atamma eessaati kan na dubbisaa jirtu?
Aan isaanirraa fagaadheetiin xiqqoo si dubbisaa jira. Ambulaansiilee kadhan geesse namni fakkaata ambulaansiin baay'een dabaraa jira karaa magaalaa Corooti hospitaala.
Kanarratti deebii mootummaa argachuuf bulchaa Harargee Lixaa obbo Aliyyi Umaree dabalee aangawoota adda addaatti bilbilee ammaaf deebii argachuu hin dandeenye dhaggeeffatoota keenya gama kaaniin godinaa Baalee magaalaa Roobee keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa madda walaabuu arra hiriiruu isaanii barattoota keessaa tokko jaallanneef ibsanii jiru.
Akka amma elementarii kun jechuudha. Akkasitti har'a ijoolleen hiriiruma nagaa baate bunnaa baankii biratti jechuudha. Akka fakkeenyaaf achi dagadaga tootaalitti jechuudha. Oromiyaan ta'e namaa liidhaatuma karaa gubbaa deemti. Kanaafuu iyyuu bakkaasaniif amma akkasitti federaalli maalii kunniin makiinaa as keessa oliigadi fiigaa jira. Oliigada magaalaa keessa ijoolleen hidhaniillee jirti. Ijoolleen fakkeenyaaf kunoo karaa gubbaa deemaa askuulli wayita gadhuurti ijoolleen askuulillee akkasitti walitti taa'anii qabanii gara mana ilaa hidhaa ofii ni beeytani.
Warruman hiriirre moo?
Ee warrumanii akkanuma wal keessa makamtee karamaa osoo galaa jirtu akkasitti qabaniitiin kun kun mana hidhaa jira akkasitti kaaniin ammoo olii gadi ari'aa jiran akkasitti.
Manni barumsaa inni ijoolleen har'a keessaa hiriiran maal jedhama maqaasaa?
Maddoolaabuu maddoolaabuu sadarkaa duraati.
Ijoolleen hiriiranii eessaa ka'anii eessa deemaa turan?
Hiriiranii ka'anii karaa maddoolaabuu irraa ka'anii gara tootaalii jechuudha gara yuunivarsiitii maddoolaabuu garas deemaa jiran osoo garas deemaa jiran bakka waraana maalii kanneen itti waamanii akkasitti olii gadi magaalaa keessa olii gadi ari'aa jiran.
Maaliin ijoollee reeban?
Ulee maalii kanneen kanneenuma olii gadi reebaniitiin gara mana sirreessaa fidan ijoollee garii ijoolleen gariin ammoo jalaa fiigdee akkasitti tartee.
Ijoollee maaliin fuudhanii deeman gara mana hidhaatti?
Ijoollee gara mana hidhaa ijoollee lukumaan fuudhanii deeman ijoollee shamarraniiti. Warrooma hidhaa ganda keessaa kanneen kanneen fuudhee turin ijoollee fuudhee tariin akkasitti.
Shamarran meeqa ta'u?
Shamarran nama shanii kanan taate.
Himannaa kana laalchisee ittaanaa bulchaan godinaa Baalee obbo Salamoon Fayye deebii kennanii jiru kunoo.
Baalee roobee moo?
Roobee.
har'a moo ee har'a ganama kana ammayyuu magaalattii keessa reebicha guddaa jiraa jedhu odeeffannoo akkasiin dhageenye rakki quba hin qabnu amma magaaluma roobe keessa hin jiraannu baay'een isaanii shamarran iyyuu kan hidhamanii jedhu dhugaadhaa miti kun soba odeeffannoo qulqulluudhaa miti manni barumsaa hunduu barnoota isaa karaa nagaatiin barsiisaa oolee nullee kan beeknu odeeffannoo akkasiidha odeeffannoon kun odeeffannoo dhugaatii miti namni ka- bakkuma biraattis bilbilanii akkas jechuu danda'an garuu qulqulleessadha kanaaf hundumtuu nagaadha hunduu nagaa wanni addaan dhageenye miti homaa hin jiru
Gama kaaniin Harargee bahaa aanaa Oromiyaa keessatti hiriirawwan geggeessamuu yaalaman kaleessaaf eh, dheengadda tarkaanfii mootummaatiin bakka ga'uu hin dandeenye jechuudhaan jiraataan tokko akkanatti ibsan.
Harargee bahaa aanaa Oromiyaa Awudhaa iddoo jaamtutti iddoo jaamtu bile naannoo bileetti barattoota yeroo isaan gaaffii mirga isaanii gaafatanii hiriira ba'uudhaaf qophiirra jiranitti hiriiran baatan jechuudhaan kuni gocha shoora keessootaati jechuudhaan federaala fidee ijoolleetti naanquudhaan ijoollee reebuudhaan adda facaataniiru. Kaleerra summa kanarraa kan hafee gaafa dheengaddaa mana barumsaa dargaa lammaffaa baate jaamutti ijoolleen gaafii mirga isaanii gaafachaa jiranitti federaala fideetti naqee faarree buudhaan kaan caccabsuudhaan ijoollee adda facaasaniiru kanumarraa kan ta'e ijoollee walitti qabaa jiranii gaafa isaan barumsa raafanii walitti qabu gaafa isaan barumsatti hidhatanii ni ari'u ijoollee kaanis guuranii mana hidhaatti naqaa jiru ta'e ammaas har'uma ganamaan kana walgahii godhanii ijoollee barumsatti deebisaa jiran. gaafa deebisan utuu haadhaaf abbaan geessuu qabanii dirqama iddoo dhaqanii qabanii dirqama isaanii fuudhanii geessuu gaafa isaan geessanii yabeehan isarraa kanarra ammaan booda amata sadi sadi akka adabamtanii warri barumsarraa hafee jiraniiti ganamallee doorsisaa turanii kana fakkaata Sababa hiriira kanaatiif sababa gaaffii kanaatiif namoonni hidhaman jiru.
ijoollee takka yeruma sana xixiqqoodha ijoollee yoo xiqqaa ta'e tokko amata kudha lama ni ta'a tokko gara amata saddeet akkas ni ta'a ijoollee xixiqqoo daa'imman hin beekne ijoollee mandarii barattii isaanii biyya hundafaasaa jiru jechuudharraa kan ka'e hidhamaniiru ijoolleen Ammallee manuma hidhaa jiru moo hiikaman ijoolleen?
mana hidhaa jiru hanga ammaatti walli baramee jiru.
Ijoolleen kun ijoollee sadarkaa tokkoffaa baratan.
Tokko kutaa kudhan barataa, tokko immoo kutaa kutaa sadarkaa tokkoffaa baratu.
Sintuu hiriira kana qindeessa jedhaniiti kan isaan ijoollee kana hidhan.
Ee ee ijoollee homaa hin beekne kanuma sintuu qindeessaa jechuudhaan ijoollee hidhaa jiru.
Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree keessatti gidduu kana hiriirawwan geggeeffamanii turan jedhu jiraattonnis jiraattonni magaalaa sanaa akka jedhanitti ammallee manneen barnootaan banamne jiraataan magaalaa Sibuu Siree tokko akkanatti ibse.
Gaafa dafnoo kaasee yaa'u barnoonni ijoolleen seenanii ka'anii ijoollonni iddoo garaagaraatti gaaffii hidhamanii warri jiranis haa deebi'unuu fi ijoolleen haa gadhiifamanii barsiisonni maa reebamu barattoonni maa reebamu kan jedhu irratti yaadii garaagaraatti ture. Isa kanaaf gaafa dafnoo ba'anii hiriira baana jennaan qorri bittinneessaaf hin bittinneesse. Ergas immoo barnoonni akkuma cufametti jira darbees immoo gara baadiyyaatti babal'atee naannoo cariifaatti manni barnootaa cufamee kaleessa hiriira ba'anii ijoolleen daandii irratti dhumarratti bittinnaa'anii Eessa magaalaa Siree keessatti kun?
magaalaa carii jedhamu magaalaa ala kan ta'e bakki tokko jira carii mana barumsaa muujjaa ambaltaa kan jedhamu isaanis ba'anii hiriira mormii kana dhageessisaa turanii Kaleessaa kun?
kaleessa guyyaa kaleessa kana keessatti iddoo garaagaraatti duras tureera naannoo iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa ture amma manni barnootaa pirippaaraa ture yookiin qophaa'inaa haayiskuulii elementarii akkuma waliigalaatti yaa'u cufamee jira magaalaa sana.
Kan magaalaa Siree jechuudha.
Ee kan magaalaa siree yaa'u cufamee jira yaalli jiru baay'ee sodaachisaadha.
Humnoonni mootummaa magaalaa Siree keessas ta'e baadiyyaa isaa keessa jiran poolisii Oromiyaati moo humnoota federaalaati?
Humni federaalaa akka gargaarsaatti magaalaa Naqqamtee irraa yeroo haalli isaa cimu jidduu jidduudhaan dhufa malee yeroo kaan humna qora bittinneessaa jedhamu sanaa fi poolisii Oromiyaati kan jiru.
Kanarratti miidhaan dhaqqabe jira namoonni miidhaman jiru hiriira geggeeffamaa jiru kanarratti.
Iyyan namoonni miidhaman ni jiru fakkeenyaaf yeroo hiriira ba'an sanatti barsiisonni miidhaman jiru barattoonni reebaman ni jiru barsiisota fakkeenyaaf kan jedhe barsiisaa Darajjee Galaan kan jedhamanii yeroo darbeetti miidhamanii turanii ammas torbifa haaraadhaan isa jalqabe kanarratti barsiisaa Raattaa Quree kan jedhamanii baay'ee rukkutamanii haala suukaneessaadhaan ciisaa jiru mana isaanii yaalamanii deebi'anii akkanumas barataa Daani'el Darajjee kan jedhamu barataa kutaa kudha lammaffaa baratu iddoo lamatti reebamee baay'ee innis miidhamee jira. Kana bakka iddoo garaagaraatti reebama waan ta'eef waliigala odeeffannoo isaa haala rakkisaa waan ta'eef walii gadi deemanii gaafachuun nama rakkisaa kanatu jira.
Oduu sibuu siree irraa arganne kana irratti ibsa gama mootummaa argachuudhaaf itti gaafatamaa waajjira Oppiidiyoo aanaa sanaa obbo Abdataa Gulaashaatti bilbillee deebii argachuu hin dandeenye. Gama kaaniin achuma Wallaggaa bahaa magaalaa Naqamtee keessa ka jiru barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokko har'a reeffisaa laga naannawa sana keessatti argamuusaa namoonni naannoo dubbataa jiran barattoonni firoonni isaas kanuma kan isaan dubbatan tujubeen qindeessitee jirti kunooti.
godina wallaggaa bahaa magaalaa naqamteetti kan argamu barataa yuunivarsiitii wallaggaa ka ture horaa bantii irranaa amajjii afur bara kuma lamaaf kudha jaha keellaa mana barnootaa keessaa dhabamu barattoonni firiyoonni isaanuuf ibsaniiru barataa horaa bantii garuu du'ee reeffisaa har'a ganama naannoo yuunivarsiitii wallaggaa ka jiru bishaan hadiyyaa jedhamu keessaa argamuusaa maddeen keenya gamasiinuuf ibsaniiru akka ragaa hospitaala naqamtee irraa argannetti reeffi barataa horaa akka lakkoobsa itiyoophiyaatti har'a ganama sa'aatii sadii walakkaa irratti ture hospitaala naqamtee kan ga'e maddeen keessa beekan akka nuuf ibsanitti reeffi barataa kana qaama isaarraa rukuttaan kan hin argamne innaa ta'u afaan funyaaniif gurra isaa keessaa garuu dhiigaa yaa'aa ture suuraa akka hin kaafne yookaan viidiyoo akka hin waraabne bulchaa godinaa obbo namarraarraa ajaja kennameen hojii geggeessaan mana yaalaa naqamtee obbo abrahaam rumichoo hojjettoota akeekkachiisaa akka turanillee maddeen kun nuuf ibsaniiru hojjettoonni ol seenanis sakatta'amanii seenaa akka turan nuuf gabaasanii jiran haala kana adda baafachuudhaaf qorataa yakkaa godinaa wallaggaa bahaatti abbaa adeemsa hojii ka ta'an komaandar margaa garbiitti bilbileen ture.
Abeet.
Hello, Komaandar Margaadha.
Yoo jedhu.
Attam jirtu Komaandar Margaa Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila.
Galala. Maalti gargaaru?
Komaandar barataa horaa bantii ranaa jedhamu barataa yuunivarsiitii Wallaggaa tokkotu har'a ganama reeffisaa laga Hadiyyaa keessaa argame ka jedhu dhageenyeeti waa'ee kana waajjirri keessan quba qabaa?
Dhaga'amu. Hin dhaga'amu.
Ammoo Komaandar amma dhaga'amaa?
Hin dhaga'amu ciccita.
Waa'ee barataa horaa bantii har'a ganama reeffisaa bishaan hadiyyaa keessaa argame waajjirri keessan quba qabaa jedhee isa adda baafachuuf hin bilbile.
Galoo ani eessaddee gaafatte beekti bartee?
Komaandari miti isin qorataa yakkaa godina wallaggaa bahaa miti?
Ee dhimmichi godina wallaggaa bahaa keessaa inni na gaafata.
Jechuun akka komaandara naannaa sanaatti numa hubattu jedhee yaadeen naan quban qabuuf waan saasii nu bira miti ani illee hin beeku. Qajeelcha poolisii magaalaa naqamtee gaafadha.
Akka komaandar Margaa Garbinaan jedhan qorataa yakkaa ka magaalaa naqamtee akka ta'an gargaaraa saajinaa abdannaa hordofaa argadhee dubbiseera. Heloo. Gargaaraa saajinaa abdannaadha. Attam ooltan. Tuujubeen jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Waajjira godinaatti bilbilee jennaan gara keessanitti na erganii. Komaandar margaa faatu gara keessanitti na erge margaa garbii achi bilbileedhanii waa'ee mucaa horaa bantii irra naa jedhamu barataa har'a ganama reeffisaa bishaan hadiyyaa keessaa argame waa'ee isaa waajjira keessan irraa adda baafachuuf jedheeni waan kana waajjirri keessan akka inni quba qabu dhageenyeeti.
Ani biyya biraan jiraanii hin deemee nokkaa hin deemee fiildii meeddoo biraan jiraatu kun beekan hin dhageenya odeeffannoo mushaayyuu.
Xalayaa hospitaalatti ergame garuu isintirratti mallatteessee jechuu dhageenyeeti ka kanaaf isinii bilbille.
Qaayyamaan hin bareedu lakki abdannaa nama biraa jiraama abdannaa nama biraa jiraanii.
Isin abdannaa hordofaa miti?
Abdannaa hordofaatanii.
Kanaaf waa'ee mucaan kun du'u qaruma quban qabdanii isin?
Maaliif barbaaddeetu?
raadiyoo sagalee ameerikaa irraan bilbila miidiyaadha
Naagaleera adeemsisu beeku naagaleera.
Ka- adda baafachuuf maaliif namoonni himannaan dhiyeessu barattoonni eh, mucaan kun reeffis- reeffisaa erga du'eeraa ta'e booddeedha bishaan sana keessatti gatame achi poolisiin fuudhee hospitaalatti geessee eh, kan jedhu odeeffannoo dhageenyeetu kanaaf qorannaan gama keessaniin geggeeffame maal fakkaata isa jedhu adda baafachuuf.
Lakki lakki akka haasamu biinti ta'in akka haasoo ta'an otoo hin taane maaliif amma yoo somnee waanuma hin fakkaanne yoo fakkeessinee haasoo hin taane waan fakkaatu Mm.
akka haasamu miti dhiisatti.
Eh, Akkaataa isaanuuf ibsuu hin dandeessanii isin Qoyee amma iddoo karaa irra milaafis booddeenaa bilbilaatti malee xiqqoo.
sa'aatii akkamii isinii bilbilu Sa'aatii ma naannoo lamaa fa'aa booda karaa irra hin jiraatu jechaa amma konkolaataa irra hin jiraatu.
kanaaf dubbachuu hin dandeessanaan qubuma qabaachuu keessan duwwaan baruu barbaade quba qabdu garuu miti eeyyee eeyyee galgala akkam bilbiluuf erganaaf himanii booda bilbilli keenya akkasitti addaan cite reeffi barataa horaa bantii irranaa qorannaa dabalataaf finfinnee finfinnee kan jiru hospitaala minilikitti ergamuusaa maddeen hospitaala naqamtee nuuf ibsaniiru.
amma immoo mee gara magaalaa shaashamanneetti deebina barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa luusii arraa hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbataa jiran barattoota kana keessaa tokko soraan dubbisee jira kunoo.
hiriirri hardhaa man barumsa luusii sadarkaa lammeessootti jalqabee jette maluusiin kun man barumsa shaashamanne keessa jiru shaashamanne keessa eessi jira sa'aati akkamitti hiriira bahanii.
mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fi yeroo ganda duwwaa sadii keessatti argama. Sa'aatii afur irratti eeganii agarsa daqiiqaa afurtamaatii fi Ahaa. Magaala keessa baatan moo manuma barumsa keessa baatan?
meedaan hin jira mana barnootaa keessatti baaneeti.
Gaaffiin gugurdoon isan gaafattan maal fa'aa wanti isan jettanii ittiin hiriira baatan maal fa'aa gaafattan?
Maaster pilaaniin Finfinnee nurra haa dhaabbatuu fi ajjeechaan barattoota teennaa haa dhaabbatu roonni barattoota teennaa ajjeechaan jiran seera dura nu haa dhiyaatu kan jedhu. Isaan kanuma kan kana fakkaatan turan.
jechuun daqiiqaa afurtamaa fi hiriira baatanii aga gaafsumsuun fixattaniitiin deebitanii mana man barumsaa deebitanii barattan moo achiin duubatti maaltu maal ta'e daqiiqaa afurtamaan duubatti.
Poolisa federaalaatti dawwa bilbilanii turanii jedhamee waan infoormeeshinii nu kennaniif yeroo yeroo ergasii hin turreen booda yoo jarri dhufuuf kanitti nu jalaa milikoonii batta naannoo sanii battannee jalaa milikuun jalaa mitee jalaa milikuun turre isin battani. Isin booda bakka manni barumsaa illee dhaabbatee cufa nu yaa nu yaane isa yaani dhaabbatee iyyuu yaa'u kasaatee illee isin deebine isin dhaabbate.
Ahaa, Ara ara dhaabbate.
Qarra'ee Ahaa, kanaafuu hiriir kana nagumaan baatanii nagumaan fixattan.
yoo nagaan naatu.
Gara biyya alaatti naa dhufnu immoo London keessatti kan waldaa dubartoota Oromootiin qindaa'e hiriirri mormii tokko geggeeffamee jira. Arra guyyaa sadaffaatiif waajjira muummicha ministeeraa Biriteen dura taa'uudhaan shaama qabsiisanii rakkoo biyyattii Oromoorra ga'aa jiru jedhan himataa jiru jiraattonni naannoo sana jiran. Soraan itti gaafatamtoota waldaa dubartoota Oromoo London aadde addisee dheeressaa asoofsiisee jira kunooti.
Amma Londoniin jirra. Fuulduree Prime Minister David Cameron ofiisii isaa fuuldura jirra. Kaleessaa kaanee guyyaa sadiidhaaf bulla addana. Waldaa dubartootaa yoo qopheessine illee dargaggoonni Oromoos jaarsis jaarsiinis hundumtuu guyyaa amajjii gaafa shaniiti kaasanii as bulaa jiru. Kaleessa galgala jalqabne. Guyyaan har'aa kun guyyaa hiriiraati. Ganama sa'aatii kudhan akka biyya kanaatti jechuudha. BBC biyya kanaatti iyyachaa turre galgala kan nuyi goonu bakkeema bulla shaama qabsiisnee akkasitti naannoo walitti mul'umatti naannofnee gadda keenya agarsiisna shaama qabsiisnee jechuudha. Kaleessa galgala kan bultiin jalqabame ijoollee keenya warra lubbuu isaanii dhabanii fi hin gadda gadda agarsiisne jechuudha.
Ahaa.
Kaleessaa kaasne. Guyyaa har'aa jechuun amajjii gaafa ja'a hiriira inni har'aa kan hundumaa qabate hiriira jechuudha. BBC dha jalqabne BBC Broadcasting House iddoo jedhamu main ofiisiin isaaniitii jalqabne. Achiitii kaanee Keniyaan Embassy deemne. Achumaanis immoo appiin leetarii waldaa dubartoota Oromootiin kan katabame dhalaa laanne jechuudha.
Eenyutti laattan?
Keniyaan Embassiitti laanne. Keniyaan Embassy immoo kan nuyi deemnee fi namoota keenya d- warra biyya keessaa jechuun Oromoo warra biyya keessaatii baqatee gara Keniyaa deemanii mootummaan keeniyaa qabee deebisaa jira jechuun Itoophiyaatti dabarsee kennaa jechaadha isuma isaan baqatanitti deebisee kennaa jira jechaadha Kan Keniyaan himachuu Embassy.
Mhm, kan himachuuf Eh, deemtan.
kana himachuu deemne Xalayaatti kennattanii Keniyaa- yaa xalayaatti kennaneera achi deebitanii ammoo immoo buluu fi waajjira muummee ministeeraa duru jirtan.
achi immoo daaganaa achiitii eh, eedannoo keenya jechaa achi baafne gara sa- maayilii lamaati deemsi kan ta'u gara daawun istringitii lambirteenii dhufne jechuudha. Eh, Asitti immoo dhufne akkasuma eh, ol gallee eh, xalayaa Prime Minister eh, David Cameronitti laanne jechuudha.
Waajjir- Gaaffii keenya Waajjira isaatti.
waajjira isaatti.
Ardhaafillee boriifillee achi buluuf yaa'uutti jirtan buluutti jirtan.
Eeyyee. Shama keenya qabsiisnee as bulla. Ee.
Aadde Addisee Dheeressaatti gaafatamtuu waldaa dubartoota UK. Iddoo si galateeffannaa nagaa waaqaa keessa.
Haa ta'u fayyaa ta'e.
Dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.